Yes, so another shocking statement made by Auntie Blue Blue, as uh, we heard, uh, every of them are becoming so jealous and envy over this son that Auntie Calabash brought forth to the palace as they keep murmuring. Ah, uh, yes, the other time we heard uh, the rumor that a woman allegedly said some ill statements, some ill words towards Kabiesi's children of which we heard that later Kabiesi arrested them, arrested the woman. And a lot of people were now saying, Are you sure it is not any of these Oloris that sent the woman to say that? Because they said she was proudly saying it, even where close to where Queen Naomi was seated. it was one of the royal guards that went to report and says, Look at what this woman is saying. She is bearing false witness of what she doesn't know and when they, they, eh, eh, they she was even telling them she was saying uh, that she has evidence she have evidence and later kabiyesi accepted her maybe she will go and tell us the evidence that she has my people now they said aunty blue blue out of jealousy and envy have made another shocking statement again my people welcome back to my channel it is your girl life Just plus i don come with another tori from the palace of kabiyesi please if you never subscribe to this channel abeg abeg abeg na abeg i dey beg you please do and to my returning subscriber i appreciate you all thank you now the information getting to us is that aunty blue blue has opened her mouth wide to say wetin go wetin fit carry am enter prison my people. They say she con dey lament say eh this one don go do her own hmm say after aunty beauty do her own she don see say uh, they accept am uh, she now go do her own say this one say she no sure say this one na kabiyesi pikin say e fit be like say they don she don go do her own so that they go accept am say oh, no problem na like that all of them go dey do her own dey do their own my people when they further ask her to explain what she said she no know say those people wey dey wey dey wan hear from am dey dey psych am yes dey dey psych am na some of the lefe women wey come for the welcome party she come dey talk say eh say aunty calabar say all of them plan the thing together that time wey aunty beauty go do her own and dey say na aunty calabash go follow suit now aunty calabash true true she don do am she don come now dey dey dey raise her shoulder my people if no be jealousy and envy wetin go make person dey talk this kind thing for where your fellow woman and they even say when aunty calabash when they first hear say aunty calabash born pikin na she first come out to dey dance o dey dance dey dance wey no reach her mind my people you know how funny can some people can be that is why they say some people go smile for your front they go go your back go do you bad eh if all the information wey we hear is true which means anti anti blue blue na that kind person you come for anti calabash front dey dey showcase yourself say you dey dance so you wan welcome pikin o for her back you dey try to stab am my people this kind thing good e good at all make person dey do im e fellow person this kind thing your co-wife born pikin wey you suppose even dey happy you suppose dey happy about it as in make the happiness dey come from your mind so that you go know whether you sef go do your go born your own pikin now you come dey carry another something wey you no even dey sure come dey talk say eh the first person don do aunty beauty don do and now she wan come do say the thing go chook am for throat say the thing go she go see wetin she go she do herself my people we never hear wetin ibi go talk o oh, because that one we know say she go she must talk now i come dey wonder why are all these ifa wives like this initially we thought that the fight is uh, was against uh, uh, queen naomi and uh, dem until aunty beauty come carry im own children come they come face that one so you come see say no be even say queen naomi na im dey dey fight o they dey fight tade They dey fight the pikin dem wey dey dey born because they don already know say anybody wey get pikin for that palace ah the person don harm am o so na those pikin now na im dey dey jealous say dem sef dey never get even when aunty calabash never get sef she still dey do follow dem dey do now she don get her own other people don face her you see say na the war of who get pikin and who no get pikin na im make if anybody dey pregnant for there as they are wey dey dey always showcase for internet say they dey live for they dey live peacefully o oh. say kabiyesi dey carry dem go out o oh. say they dey have one happy family o oh. but e go for house how e dey take happen for that is why they always say anything wey you see for social media you don need to believe it o you see all those couples wey go come for social media dey sweetie dey honey dey pai pai dey dey gum gum for real life wetin dey happen some of them say they face a lot of things you sef go dey say eh o god when god when you go dey you go see your friends dey dey post their eh, pictures dey dey smile dey dey you no know nobody go come post im bad uh, experience for facebook or for uh, social media you see so now wey she don come first front herself for some video sef wey we dey watch for the welcome video she don front herself say she dey welcome pikin o say she dey happy o but now for back look at wetin we dey hear say she dey talk this kind talk na something na talk wey person suppose dey talk about im fellow wife eh na di happiness happy happiness wey e suppose dey show say di thing really sweet am o na e come dey talk say e fit be say she don go do okay what if no be wetin she do say her own pikin na legit how she wan take dey explain am hmm? i just pray say kabiyesi go hear this one make she make kabiyesi still carry am go put for cell make she follow that woman because now we don people come dey talk say na she send that woman wey first come come talk that kind thing that day say na she maybe na then send am make dem go make kbsc begin dey think say ah ah you think say this one na my own make another drama start like e start for uh, with aunty beauty make everybody come dey run kitikiti katakata make kbsc come dey say okay come do dna o make uh, aunty ah, ah, calabar say you no go do say kbsc no trust am na all those story now dey all, this talk now dey dey talk make e reach kbsc ear make make we start afresh now dey dey dey face wetin we face during antibiotic time but e no go really work for dem because according to wetin people wey don see the pikin talk dey say aunty calabash pikin na carbon copy of an of uh, uh, kabiyesi yes even though queen naomi no dey happy about the whole thing because she feel betrayed by kabiyesi when kabiyesi don promise say i no go do again with dem o oh. i no want anything to do with dem kabiyesi don promise am say okay you go come back they go go all the promises wey kabiyesi promise am where dem dey today we go hear say this this we dey hear say say still dey around now wey dem dey born pikin every time every day only this year dem don born two we no know the one wey go still born for the remaining uh, days of this year you go know na wey we go see maybe tomorrow na go hear say another person don born pikin shey na like dis na im kabiyesi wan take fulfil im promise wey e promise to uh, eh, akwen naomi say all of dem go comot say before you go know wetin dey happen all of dem go comot shebi na dis kind promise na like dis dis promise wan take be my pipo hmm. i no understand o because as for now they say queen naomi say they never know whether she go one day for that palace or whether she go return she go comot because we don hear say before say she go she go. Uh, uh, lock uh, herself inside royal manor wey kabiyesi come dey knock there wey she no gree open the door you understand so my people and you know say that lock wey she lock herself inside the royal manor na show of anger she felt betrayed she felt so bad about the whole thing that is why she lock herself inside nobody dey happy about this but well we cannot question kabiyesi a child is a blessing from the above so we need to celebrate with the royal household wetin god don do for them my people make una drop your comment on the comment section do not forget to give this video a thumbs up and don't forget that all these are alleged information please stay on the line i'll bring you more updates thank you